iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya cyenda hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu kwezi kwa munani umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu gihugu cya kenya hateganijwe amatora y'umukuru w'igihugu aya matora azaba mu gihe perezida uhuru kenyatta azaba asoza manda ye ya kabiri bivuze ko atazayitabira ibyo bikazaha amahirwe benshi menshi umukandida ashobora kuzashyigikira benshi kenyatta akijya ku butegetsi ayo mahirwe bayahaga visi perezida we william ruto biyamamarije hamwe mu ihuriro ryiswe jubilee alliance ryari rihanganye na nasa ryari riyobowe na raila odinga gusa ikivuga ubu kandi cyatangaje benshi ni uko umubano wa perezida kenyatta na visi perezida we ruto wahungabanye ku buryo perezida uhuru ateganya kuzashyigikira abo bari bahanganye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ibyo bapfuye ni uko ibintu bihagaze ubu mu gihe iki gihugu cyitegura amatora nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none abatumirwa bacu uyu munsi barimo bwana frank mwine ni inararibonye mu by'amategeko na politike mpuzamahanga bwana mwine muri iyi minsi aherereye mu gihugu cya kenya bwana mwine ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
Eh, edi ndabashuje n'abatumva mwese ndabashuje murakoze kandi urakoze cyane muri iki kiganiro kandi turifuza kuza kuba turi kumwe na kasimu kayira uyu ni umunyamakuru w'inararibonye wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye mu karere no ku rwego mpuzamahanga ubu kasimu kayira akaba abarizwa mu gihugu cy'ubwongereza nitumubona nawe turaza kumuzana muri studio kugira ngo tuganire turaza kuba kandi turi kumwe na bosco kubwayo bosco kubwayo ni umurundi utuye mu gihugu cya kenya nawe akaba akurikiranira hafi politike y'icyo gihugu bwana kubwayo ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
urakoze bwana edi ndaramukije abanyumva bose turaramukije nabo tuza gufashanya muri kino kiganiro natwe turagushimiye kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire nari mbivuze mu kanya mu gihugu cya kenya haritegurwa amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa munani umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri Ah, ayo matora azaba perezida wuriho yacyuye igihe uwo ni- uwo ni uhuru kenyatta bivuze ko umukandida uyu perezida ashobora kuzashyigikira ashobora kuzabona amahirwe yo kuyobora icyo gihugu ariko icyatangaje benshi ni uko ah, uwari vi- visi perezida we uru- kuri ubu ari we william ruto ah, ni nawe visi perezida batangiranye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu birasa nk'aho ah, batumvikana ku buryo perezida uhuru kenyatta ashobora kuzashyigikira umwe mu bakandida bari bahanganye mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu Ah, bwana ku bwayo nk'umuntu uri aho ngaho mu gihugu cya kenya ah, uko ibintu byifashe cyane cyane muri iyi minsi dore ko harimo ah, ukutabona ibintu kimwe hagati y'abantu bahoze ari inshuti bakoranye cyane abo ni perezida uhuru kenyatta ndetse na william ruto abantu barabibona gute byifashe gute aho ngaho mu mujyi wa nairobi
Ah, ku by'ukuri ntawovuga ko oh, kugeza ubu byoroshe ariko nta nubwo birashyuha cyane kuko burya igihugu cya kenya kigizwe n'abantu oh, ku bice bininiya cyane ari abantu basanzwe bitayeho ibijyanye n'urucuruza kenshi rero baririnda ibihe bya politiki iyo bigeze nk'aha ko byohava byinjira cyane bikabangiriza ibikorwa byabo baba basanzwe bakora ariko ubu muri ibi bihe hari ingendo usanga eh, ah, ibi bihangange cyane cyane biboneka muri ibi bihe bya politike mbere bisa n'ibihanganye eh, uyu Raila Odinga ah, hamwe n'uwo uyu munsi bari kumwe yahoze ari umukeba wiwe ariwe eh, mukuru w'igihugu oh, perezida Uhuru Kenyatta hamwe na William Ruto rero oh, amaze kuvuga ko azo higanirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri iki gice cya ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri baragenda mu ngendo hagati mu gihugu ahatari hake ukabona ko kabisa abarun- aba- aba- abanyagihugu eh, ba kenya bashyushye biteguye kugira uwo bashyigikiye muri bo
urakoze cyane bwana ku bwayo kasimu kayira ah, ntagire iki kiganiro ntabwo twatangiranye ariko nibukije ko amatora mu gihugu cya kenya ateganijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri perezida uhuru kenyatta ntabwo azahatana kuko azaba asoje manda ze ebyiri abantu bari bafite icyizere cyangwa se bahaga amahirwe ah, ko azashyigikira visi perezida we William Ruto ariko ibintu birasa nkaho atari ko bizagenda nkawe wakurikiranye politike y'icyo gihugu wakurikiranye amatora muri icyo gihugu umaze kuvugana n'abanyapolitike benshi muri icyo gihugu kugeraho perezida atumvikana na visi perezida we ku buryo ashobora no kutazamushyigikira ibintu byapfiriye hehe
biratangaje kandi birababaje ndavuga ku ruhande rwanjye ariko ni mu rwego rwa politiki kuko ah, ibijyanye na politiki burya ngira ngo nta nshuti ihoraho nta n'umwanzi uhoraho icy'ingenzi ngira ngo gitandukanye urebye politiki yo muri kenya ugereranyije na politiki y'ibindi bihugu twegeranye cyangwa bihanye imbibi na kenya ah, ubona harimo ikintu gitandukanye yuko abanyapolitiki hafi ya bose bari muri politiki bari mu rubuga rwa politiki muri iki gihugu muri icyo gihugu bose ba- ba- barigeze gukorana usanga ari nka nka- basa nk'aho bari mu kibindi ugapfundura gusa ukagira abo ukuramo bakajya mu mu- mu yindi safuriya ariko barangiza bagasubira muri cya kibindi ubwo muri make u- usanga ugenda kubona ukareba nk- kuva aba- politiki y'amashyaka menshi yaza muri icyo gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda urabona ko basaga nk'abagenda bavugurura bavugurura bayungurura bakavugurura bakagarura so bira- bira- bira- bi- bi- impamvu mvuga yuko bibabaje ni uko urebye Al- alliance ba perezida uhuru kenyatta yagiranye na bwana william ruto ari nayo yatumye agira amajwi menshi cyane cyane hagati mu gihugu cyo muri kenya cyo muri kenya ndavuga mu gihugu ubwo hari amoko amwe mu- muri ayo moko akomeye afite abantu benshi banatora benshi wabonaga yuko nibigera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri yakabaye ashyigikiye uwo ruto wamufashije no kuza mu butegetsi nyuma yaho noneho haziye n'imvururu zikomeye yewe zaje zinakinguka mu- mu- muri politiki nanone amatora yari akomeye cyane y'umwaka w'ibihumbi bibiri na- na karindwi ibihumbi bibiri n'umunani byavuyemo ibibazo bikomeye bivamo no kwicana abantu ba- ba- ba- barasubirana baricana bahorana amoko ariko biturutse mu- muri iyo politiki nanone y'amatora kuba perezida uhuru kenyatta rero yahinduye imirishyo agafata gahunda yo kujya gushyigikira raila odinga batavugaga rumwe bakanagira n'aho noneho ntabwo ari no kumushyigikira gusa ahubwo agasa nk'aho agiye no mu manama asa nk'aho ateguza kuza kwa raila odinga mu butegetsi ndumva ku ku giti cyanjye mu by'ukuri ari ibibabaje mu rwego rwa politiki ariko noneho bikaba hari n'ikindi bivuze eh, ese byaba bigiye kumuha noneho amahirwe bwana ruto kugira ngo abona imbaraga zikabije ariko no kubona noneho imbaraga nyinshi zisa nk'aho zirimo kujya kwa raila odinga harimo n'abanyapolitiki nka kalonzo musyoka wahoze ari visi perezida harimo moses wetangura wahoze ari minisitiri w'impa- wa- w- w'ububanyi n'amahanga wa kenya aho bose basa nk'aho ubona amajwi akomeye agenda atangira kujya ku ruhande rwa raila odinga numva binteye impungenge ku ruhande rwanjye ariko numvaga ku giti cyanjye wenda abanyakenya batora ariko numvaga william ruto yakabaye ahabwa shansi yo kugira ngo nawe ayobore icyo gihugu urakoze cyane kasimu kayira mbibutse ko uyu kasimu kayira ni umunyamakuru w'inararibonye umaze igihe kinini cyane akurikirana akarere k'ibiyaga bigari aho yakoranye amaradiyo n'ibitangazamakuru mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga turi kumwe kandi na frank mwine ni inararibonye mu by'amategeko na politike Ah, frank mwine nawe ukurikiranira hafi politike y'aka karere kasimu kayira yari akomoje ah, ku mvururu zakurikiye amatora yabanjirije ah, ayabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu Ah, perezida uhuru kenyatta kuba asa nk'aho yitandukanije ah, n'uwo ba- ba- bafatanyije mu rugendo rwo kugera ku butegetsi ah, perezida Wil- visi perezida william ruto aherutse no mu gihugu cya uganda aho uherereye Ah, ku rwego rw'akarere ndetse na politike mpuzamahanga urabiha iyihe shusho
urakoze edi ah, mu by'ukuri ngewe ntabwo bintangaje ibiri kuba muri kenya kuko ah, aba bagabo ntabwo bigeze baba inshuti ari rayira na na ruto ari perezida ubu ngubu uriho uhuru kenyatta ntibigeze baba inshuti ahubwo bari bahuje n'inyungu n'inyungu za politike nkaba ngewe uko mbibona ni uko izi nyungu ubu ngubu zisa nk'izitakiriho akaba ariyo mpamvu usanga ubu ngubu ah, kenyatta asa nk'aho asubira gushyigikira uwo barwanyaga wenda ariwe ubu ngubu afite inyungu mumaze kubivuga mu bihumbi bibiri na karindwi ntabwo bumvikanaga ariko rero kugira ngo umenye ishusho ya politike muri kenya wagombye kujya mu mateka yabo kuva muri independance uhuru kenyatta ah, ari- se we ubitaga jomo kenyatta ari perezida yari afitanye ubucuti bwa politike arizo nyungu za politike na se wa raila odinga ari ubitaga jaramogi odinga odinga icyo gihe bagikoze icyo bita arayate cyangwa ubumwe barwanya abazungu bakuraho ariko nyuma y'abazungu bakuraho ntabwo byateye kabiri n'ubundi ntibumvikana kubera n'ubundi inyungu zitandukanye bas- barashwana ah, bakura ah, ugira ngo bwa visi perezida abumukuraho ahita abuha uwo bitaga daniel arap moi mirongo irindwi n'umunani Ah, ni naho ngira ngo daniel arap moi yaje mu butegetsi uhuru amin kenyatta ah, umukuru amaze kwitaba imana ariko rero iyo urebye ubu ngubu aho bigeze ni uko za za nyungu za politike n'ubundi zitagihuje ruto na uhuru kenyatta ahubwo inyungu za politike ubu ngubu zihuje rayira na na na na uhuru kenyatta akaba ari nayo mpamvu bamwe bavuga ari nabyo ubu ngubu ruto avuga ati mugiye gushyiraho dinasiti dinasiti no kuvuga ngo mushyizeho mugiye gushyiraho ah, ibi- ah, ah, abantu ba- ba kera ubundi avuyeho n'undi avuyeho mwebwe mwenyine mushaka gutegeka mukaba mudashaka kuba ubutegetsi bwa nanjye ntegeke ahubwo yewe mu by'ukuri ikibazo kuri kenya kirakunze gukikira gukinjira uh, kijya ku bwoko bwabo aba- aba- aba- abakerengeni aba- aba- aba- aba- abacikuyu n'aba- n'abaruwo abo bantu rero ubwoko bwabo nabo usanga rimwe na rimwe busa nk'aho bugira uruhare runini mu matora yo muri kenya akaba ari nayo mpamvu abantu bafite n'ubwoba bavuga bati ese biyabaye muri bibiri na karindwi bishobora kugaruka bamwe bakanavuga bati rero bina- binasi biranashoboka ko ruto ahubwo ashobora gusubira kwa rayira bagakora icyo bita alliance n'ubundi bagahungira bagakora kuko n'ubundi bari bamwe bari muri mu ishyaka rya- ryabo mu bibiri na karindwi buriya bari mu ishyaka rimwe mukaba rero mubibona rero ko muri kenya ibi byose birashoboka ruto ashobora gusubira no mu ishyaka rayira bagakorana n'inka- n'inka- n'inkako binashoboka ko ruto bamusezerera wenda agashyiraho ishyaka rye akiyamamaza ku giti cye muri kenya politike byose birashoboka edi
urakoze cyane ah, frank mwine Ah, kasimu kayira ah, frank mwine yari agarutse ah, ku nyungu za politike Ah, urebye abantu benshi barimo gukurikirana ah, ibyo bya politike mu gihugu cya kenya baravuga ko Ah, umubano hagati ya ruto na kenyatta ushobora kuba waratangiye igihe habagaho ah, icyo bise handshake eh, gukorana mu ntoki hagati ya uhuru kenyatta ndetse na raila odinga ariko abandi bakanavuga ko ah, kuva william ruto yaba visi perezida yagaragaje umuhate cyangwa se gushaka kugaragaza ko ari we uyobora igihugu ibyo bikaba ngo byarababaje umukuru w'igihugu ku buryo eh, atishimiye uburyo ruto yitwaye kuko bagitangira we yasaga nku- nk'aho aharanira cyane kuzayobora igihugu nyuma ya uhuru kenyatta Ah, ibyo bitekerezo byombi ubibona gute kuba bivuga
Eh, byose byombi byombi ni ukuri ndetse ngira ngo frank eh, mwene hari ukuntu wakomojeho ngira ngo izo nyungu za politike numva ari naho umuntu yanakomoza cyane kuko izo nyungu muri kenya niyo mpamvu navuze nti abanyapolitiki benshi muri kenya bagiye basa nk'aho bagenda bavugurura gusa baravugurura bakagarura abangaba bagakuramo bakagarura abangaba ugiye kureba politike y'icyo gihugu mu myaka hafi mirongo itatu ishize ni abanyapolitike ni babo bamwe ni babo bamwe bava mu mu tuzu tumwe bakagaruka uko bagiye bagenda bagenda bagaruka william ruto i- i- icy'ingenzi rero a- kandi cyiza ni uko abo bayobozi bombi nagize chance Ah, raila odinga imperutse kuvugana nawe vuba aha ngaha ariko igihe mperuka kuvugana nawe ijambo yambwiye na n'ubu ndaryibuka rikomeje kunsetsa cyane yaravuze ati icyo ngambiriye niyo nyagasani yampa kuyobora kenya ijoro rimwe gusa nasinya ku mpapuro byitwa ko ari perezida wa repubulika iryo jambo sinzaryibagirwa yari yaje muri bbc icyo gihe tuvugana turaseka turatemba tura- twaratembagaye kabisa duseswa n'iryo jambo avuga ati niyo narara ijoro rimwe gusa nasinye ku rupapuro byitwa ko ndi perezida w'icyo gihugu urebye imyaka yaho igeze urabibona ko nawe ubu ngubu atabonye uyu mugisha wo kugira ngo ategeke bishobora kuzakomera kuri kuri ubwo rero a- arabona igikorwa cyose gikome- gi- kigomba kuba cyakorwa kikaba kigashyirwa mu ngiro kugira ngo noneho ajye ku butegetsi william ruto akaba nawe noneho yaragize icyo kibazo wari ukomojeho urebye kubera ko mu masezerano bagiranye na na, na perezida uhuru kenyatta yaravugaga ati nje gutegeka manda ebyiri manda zanjye aho zirangiriye wowe uzahita uyobora urumva kuba byaragiye mu masezerano yagombaga kugaragaza ko afite ubushobozi bwo kuba perezida w'igihugu ikibazo rero agashaka kuba perezida w'igihugu cyangwa akagaragaza aho ashobora kubera perezida w'igihugu perezida w'igihugu nawe ahari urabona mu mwe mu- mu zimwe mu mpamvu zatumye eh, nyakwigendera eh, arap daniel arap moy abasha kuba perezida eh, kenyatta a- a- amaze kwitaba imana yamenye umwanya we yisize mu mwanya amenya umwanya we yajyaga mu manama ko perezida eh, kenyatta eh, mukuru jomo kenyatta ntabwo yakundaga ibintu byo gusohoka hanze y'igihugu yaratinyaga cyane cyane gu- gukoresha indege yatumaga rero visi perezida arap moy arap moy uko agarutse kuva mu manama nka ya oau n'ibiki yagaruka mu gihugu ukabona araje aratuje yajya kubona perezida ngo ajye kumuha briefing y'ibyavuye muri izo nama bamubuza kumubona akisubirayo agategereza aho bazamuhamagarira yamenyaga umwanya we uwo mwanya rero william ruto unfortunately ntabwo yabashije kuwumenya iyo bigatuma rero ashaka kuvugi- kuvuga nk'aho ari perezida n'aho perezida nari akajya kuvuga nka gahunda za- za leta perezida yaje kandi perezida ariwe mushyitsi mukuru waje aho kugira ngo amuhe mikoro a- a- a- asobanure ibyo akora biriya gusobanura nka perezida ugasanga william ruto yabuze umwanya we ibyo rero bishobora kuba byarabazaniye ikibazo gusa igihe cyo nibukaga urebye urubanza babarezemo rukomoka nanone muri ya matora y'ibihumbi bibiri na karindwi ibihumbi bibiri n'umunani amatora yagize ikibazo gikomeye cyane bigatuma babajyanira he mu rukiko mpuzamahanga ruhana ibyaha bajyanyweyo bombi yaba ari william ruto yaba ari uhuru kenyatta urebye ukuntu babashije kurokoka bakagaruka nakabaye ntekereza ko kuri izo mpamvu nkuru nyamukuru no kuba noneho bazana na politike igezweho politike ikuze ndavuga maturity muri politike byakabaye byibuze agaragaza n'ibyo bintu ntabishyire ku mugaragaro nk'uko abikora ahubwo igitangaje ni uburyo william ruto gikomeje kuba akibasha guhagarara nawe ukabona arakomeje baraseka nyine politiki ya kenya niyo mpamvu navugaga nti politiki ya kenya itandukanye cyane na politiki y'ibindi bihugu byose byugarije icyo gihugu cya kenya Urakoze.
Izo mpamvu kuko wari uzikomojeho ebyiri zombi ziragaragara ariko noneho bishobora kuba byaratumye haza ikibazo gusa noneho birazana ikibazo kinini cyane gikomeye ese ubu kenya ishobora kwisanga isubiye muri bya bindi by'ibihumbi bibiri na karindwi ibihumbi bibiri n'umunani benshi baratinye kubera rahe ariko kubera ko bariya babashije kuyirokoka hari n'impu- hari n'impamvu zivuga ziti n'abandi bashobora kuba babikora icyo kibazo reka tukibaze bosco ku bwayo uri nairobi Ah, bosco izo mpungenge ntazihari ko igihugu gishobora kwisanga gisubiye mu bibazo cyarimo mu bihumbi bibiri na karindwi
Eh, impungenge ntizobura kuko ah, nk'uko twabivuze Eh, ibi bihangange bibiri bibonekana ko bagiye guhiganwa naho nyene ngomba ngaruke gatoyi kuri iki ko o, kugeza ubu Raila Odinga we ntabwo aratangaza ko azitoza kuri uwo mwanya w'umukuru w'igihugu ariko nyene u- ugiye kubiraba biraboneka ko nta wundi ah, azaha- azahagarara atari we nyene Ngira- umaze kubivuga ngira- akabishyira aha- aha- ahabona Ku bwayo- uyu ruto ku bwayo ngira ngo ah, ah, kuri ibyo ngibyo wari uvuze ko Raila Odinga ataratangaza ku mugaragaro ah, ngira ngo ku munsi wa kabiri perezida Uhuru Kenyatta yahuye na bamwe mu banyapolitike bari bagize icyitwaga NASA barimo ndetse na ah, Raila Odinga a- asa nk'aho abashishikariza ko ah, bakumvikana bagatanga umukandida umwe ushobora kuzahangana na Ruto komeza
niko oh, ntabwo oh, oh, ah, ariko bashoboye kumubona kuko baracavuga ugiye kuraba aba oh, uyu oh, musariya mudavadi nawe aravuga ko azitoza ugiye kuraba oh, oh, kalonzo aravuga ko azitoza noneho mbere uru- urunani rwa nasa rusa n'urwasambutse hari rero akandi kajambo aba bagenzi banjye bari baciye ko cyane bavuga kajanye n'akahise ariko gashobora cyane kuzotuma haboneka ugiye kurongora iki gihugu kandi biga- bikanatuma tumenya tuti mbega hazokongera kuba imvururu nk'izabaye mu bihumbi bibiri n'indwi cyangwa ntazizongera hari akajambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga akavuga nko mu rwenya aho yavuze ati ubundi iyo abantu bari mu ihiganwa eh, ririya higanwa bita rali aho abantu bahiganwa bahana inkoni ati eh, uwuyifise ariruka akagenda agasanga imbere eh, mugenzi we akayimuhereza hanyuma bakiruka kugira ngo uriya yiherejwe habe ari waza gushika atsinde ati ariko uyu mugenzanje william ruto ati eh, nije mfise inkoni mugabo wewe yaraje anyiruka inyuma aho kuja imbere ngo andorere ndamuhereze ubwo eh, byumvikana ko hariho akantu burya ugiye kuraba ngaha muri kenya eka si muri kenya gusa burya ni mu bihugu nka byose hariho abantu usanga bicara ah, ibihangange mu gihugu oh, bakunze kuvuga ngo ni ba nyene ubutegetsi nubwo tuvuga ngo ah, ah, ah, abanyagihugu nibo batora bakicara bakavuga bati turabye amatungo yacu i- i- les intere zacu mbega zokingirwa nande ninde muntu ushoboye kuzikingira niyo hibi ubona byabaye eh, bakicara bakaraba bagasanga uyu muhungu wa mzee jomo kenyatta uyu ahari uyu munsi agashyirwa muri kijya kibanza twibuke nk'uko o, kasimu yari yabivuze uyu mzee jomo kenyatta yari inshuti eh, na na na na, um, na, na se wa raila odinga Jaramogi.
odinga odinga bagiye hamwe mu gu- mu kurwanya independance aba urumva ko bagiraniye ubucuti kandi uno munsi ugiye kuraba muri ba bantu bafata ingingo bakavuga ati iki gihugu gikwiye gutwarwa nande ugiye kuraba ah, umu- u- umubyeyi w'uyu mukuru w'igihugu ah, uhuru kenyatta nawe arimwo kandi biravugwa yuko ariwe ashobora kuba yarafashe ingingo ati n'iriya handshake yabaye hagati ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta ibeho hanyuma bica biviramo kuza kumushyigikira ubwo ashobora kuba agomba kubyura ubucuti uriya musaza Jomo Kenyatta yari afitaniye na na Oginga kugira ngo umuhungu wa Oginga Odinga nawe eh, ashobore ku- gukora cya kintu kasima tubwiye yababwira muri BBC ko yifuza kuzasinya ku rupapuro n'umunsi umwe yitwa perezida urakoze ariko rero ikibazo kica kigaruka gihari kandi gikomeye ni uko uyu uh, dp uyu uh, Ruto William Ruto, mm.
nawe si umuntu yoroshe namba na gatoyi ugiye kuraba muri kahise kiwe amareta nka yose kuri uh, daniel yarabaye umushikiranganji uh, w'intwaro yo hagati yarabaye umuhanuzi akomeye mu biro kwa perezida yabaye umushingamateka uh, wa eldoret uh, mu nama nshingamateka uh, umwanya utari muto iki gihe muri manda ya mbere ya uhuru biyamamarije hamwe mwibuke bagwaniye ikintu gikomeye aho o, bari batumwe ko mu rukiko o, mpuzamahanga icc uri bariya abantu bafatanije ibikomeye nabo bagiranira ubucuti niko ariko budasumba ubucuti se we wa uhuru yarafitaniye eh, na se wa odinga mwibuke igihe muri amatora aheruka y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi byaragaragara yuko mbere uhuru kenyatta yasa n'uwarushe iwamenga agiye no kubivamo kuvaho koti yari iseseye amatora yari yabaye bakavuga gusubiramwo ariko uhuru ar- ariko o, ruto amufata mu mugongo barahagarara ndibuka ko bagenda biyamamaza bavuga ngo uhuru ruto bari bashyizeho ikintu cyitwa uhuru ruto ngo tano tena bara- baragirwa amahirwe barayironka iyi manda Ura- urakoze ariko aho bigeze nta wuzi ikintu bapfuye cyatumye uno munsi rero uh, uhuru kenyatta ahindukira akavuga ko agomba gushyigikira umuntu yamugwanije bigeze ukuraho Ha- hari ibyo- hari uwari yavuze uriya kasima yavuze ati ababajwe no kubona uguhemukirwa ati abona ko aba- aba- abakenya bari bag- bakwiye guhereza kweri ruto akaja kuri iki gihugu ati babona- abona umengo niwe yari abikwiye ariko twibuke ko kandi ikintu cyitwa bbi nacyo cyabaye hano cyagomba guhindura eh, eh, mm, constitution ya hano ibwirizwa shinga cya- cyerekana ko kigomba guhuza abakenya bakaja hamwe cyari kigizwe n'ingingo mirongo indwi n'umunani zagomba guhinduka ugasanga ubutegetsi bwagomba kugabugwa ah, ah, bafatiye ku moko asanzwe ari muri iki gihugu atari na make icyo nacyo ni ikintu womengo cyari kije ari icyo gufasha abakenya ahubwo aricyo gituma abakenya wa mengo bagomba gutora rayira kugira ngo abakenya bongere kujya hamwe ariko biracyari kure biragoye Urako- Mugabo gusa ura- njyewe nkanze icyo mbona Bwana- Bwana kuri Bo- ubu Bwa- abatuye.
Bwana Bosco ku bwayo tura- aya matora agiye kuba amatora azandikwa ah, bikomeye cyane kuko n'amatora azoba atandukanye n'ayandi ubundi amatora yahora aba yose yaba- yaba ahagaze ku bwoko ariko uyu munsi nta nta mukikuyu azoba arimwo mu gihe- mu gihe ubwoko bw'abakikuyu aribwo bugizwe n'abashika mirongo ibiri na babiri ku ku ijana yego urakoze cyane bosco ku bwayo kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira ibyo babaza reka duhere kuri marite wiriwe neza
niriwe cyane uri hehe
dore mu ntara ya macakos mu gihugu cya kenya ni amahoro muri kenya ikibazo cyawe
Eh, ikibazo wari ushaka kumva igihe aho kigeze mu bya politiki muri iki gihugu cya kenya
igihe aho kigeze mu bijyanye n'iki
mu bijyanye na politiki ngira ngo nibyo turimo kugerageza gusobanura Ah, ariko Ka- kasimu kayira Icyo na- ego icyo na- icyo nagomba kubaza Ah,
ni iki kintu uruto yankiwe kurira indege kugira aze gusura mugenzi- mu- umu- umukunzi wiwe wa perezida wa uganda mm.
kaguta museveni Eh.
Ura- urakoze cyane impamvu yo- impamvu yaba yarankiwe uruhu- uruhushya rwo kurengana Eh, marite urakoze cyane kuri icyo kibazo Ah, reka nsabe kasimu kayira ah, marite avuze macakosi niba- nibuka ko macakosi wanahabaye
macakosi ni iwacu wo kabyara we iyo ni mu rugo nyine ni- ba- bate ndagusuhuje cyane nata
rero ndakumva cyane woseho okay hanyuma Ah, kasimu kayira kuri icyo kibazo cya marite ah, kijyanye n'uko mu minsi ya vuba ndibaza ko ari mu cyumweru gishize ah, william ruto yagombaga gukorera urugendo mu gihugu cya uganda kubonana n'abategetsi sinzi abo yagombaga kubona nabo ndetse habayeho n'uko ah, umwe mu ba mu baturukiya bagombaga kumuherekeza eh, inzego cyangwa se ubutegetsi muri Uga- muri kenya zahise zimwirukana huti huti Eh, ibyo byatewe n'iki kugira ngo iyo nama isubikwe abuzwe guha- kujya mu gihugu cya uganda
ngira ngo agakino ka politiki aho kageze aho kana noneho kanashyuhiye cyane ni uburyo hinjiyemo noneho n'ibihugu by'ibituranyi ubwo ndavuga cyane uruhare rwa perezida museveni mu birimo kubera muri kenya urebye ah, politiki ibiganiro byose ibiganiro mpaka birimo kubera muri kenya byinshi birimo kwibanda cyane ku buryo ah, uruhare perezida museveni amaze kugira kurimo- birimo kubera muri kenya cyane cyane bareba ibyabereye i bugande mu matora noneho yanabaye no muri uyu mwaka mu ntangiriro z'uyu mwaka bavuga bati arashaka kwimura ibyo yakoreye hakurya bize byimukire hamwe ariko igisekeje ni uko yaba ari Raila Odinga yaba ari William Ruto bose ni inshuti ya Museveni nanone ku nyungu za politiki za nanoneho na, na, na perezida Uhuru Kenyatta harimo inyungu za politiki ariko noneho politiki ijemo n'ubucuruzi kuko aba bose batatu yaba ari rayira odinga ubu gaze icuruzwa nyinshi muri uganda iva muri eh, amakampanyi amakompanyi ya ya ya rayira odinga urebye iby'ubucuruzi mu rwego harimo rero perezida w'urugendo
Ka- kasi- kasi mu tele- kasi mu telefone yawe irimo iracika sinzi niba uhinduye icyicaro Oh, um, mbabarije Eh, ubu turakumva Sinzi- sinzi- sinzi niba nari numvikanye neza navuga nti urebye igihugu cya politiki
kasi muratwumva kasi muratwumva Ah, kasimu reka twongere tumuhamagare ah, ndibaza ko ashobora kuba agize akabazo tekinike ariko frank mwine uri muri uganda ibyo ari byo byose nawe ah, uru rugendo rwa william ruto yagombaga gukorera mu gihugu cya uganda wararukurikiranye kasimu yari avuze ko abo bagabo uko ari batatu yaba ruto yaba kenyatta ndetse na raila odinga ni inshuti za museveni Ah, hakaba harimo ah, umukino ukomeye cyane ah, bose barimo kugerageza gukina kugira ngo babone inkunga cyangwa se ah, gushyigikirwa kwa perezida yoweri museveni kugira ngo ruto yangirwe wowe muri uganda bavuga ko byatewe n'iki
Ah, urakoze ebi iyo urebye ah, am- ibinyamakuru bicicikana cyane cyane muri kenya bivuga ko william ruto hari ibintu by'imigambi ya politike arimo kwiga hano kugira ngo wenda abitware muri kenya ah, wenda bishobore no kubikoresha muri aya matora agiye kuza mu bi- umwaka utaha ariko hano bo bakavuga ko afitanye ubucuruzi ndetse yari aje no mu ruzinduko purive ah, yari azanye umunyakenya amina umunyaturukiya uwo munyaturukiya we bavugaga ko ari mu bizinesimani hano ariko muri kenya ngira ngo bamaze no kumushyiraho ngo ni umuteroriste waba ukora ibintu by'iterabwoba ibyo bintu byose rero bizungukana bikagaruka ni politiki tumaze twavugaga mu kanya bivuga ko ah, ubutegetsi bwo muri kenya bwasaga nk'aho bwikanga william ruto bakavuga bati hari ibintu agiye kwiga bamwe bakavuga ko agiye kwiga ibintu nare- nadashobora gutsinda nibo arabona barakumuzaga bati arabona atazatsinda arashaka kwiga purani b iyo purani b rero kubera ko batanayizi ariko bakakiga ko ashobora kuyiga hano bakurikije amateka y'ubutegetsi bwa uganda bagasanga wenda william ruto ashobora gukuraho ah, ashobora kuzakoresha ah, ibyo bya violence cyangwa guteza umutekano muke kugira ngo ategeke agere ku butegetsi adashobore gukura mu matora ariko bukure mu guteza ah, mu- mu guteza umutekano mukeya akaba ngira ngo ariyo mpamvu abenshi bahuriza ku kuvuga ko impamvu bamubujije ari uko bakera ko hari ibyo ashaka kwiga hano kugira ngo abitware iriya wenda azabikoreshe adashoboye gutsinda ubutegetsi umwaka utaha
hari icyo nagomba kuvuga gato sinzi ko bishoboka
Eh, komeza komeza turakumva bosco
Eh, icyo nagomba kuvuga gatoyi kuri uru rugendo rwahagaritswe rwa william ruto ugiye kuraba niyo tutorinda kuja mu bitavuzwe canke ngo twiyumvire ko ashobora kuba atahiga icyo no kwita nka ariel base kugira ngo nihagira ikiri bube bakamwiba amatora canke bikagenda nabi aronke aho yo yohera kugira ngo adurumbane umutekano canke ibindi ubundi ugiye kuraba ikegera cy'umukuru w'igihugu eh, n'ubushobozi ibwizwa shingiro rya hano rimuhereza ntabwo ari umunyagihugu usanzwe ashobora gufata urugendo rwo kugenda mu kindi gihugu uko yishakiye hanyuma akagaruka ni icyo bakwita mu gifaransa personalite publique none rero personalite publique ntabwo yari gufata urugendo ngo agende eh, muri uganda atasabye uburenganzira umushefu wiwe ariwe mukuru w'igihugu kuko asanzwe burya iyo personalite publique ifise amabanga menshi ku rugero hashobora kuba hari amasezerano uganda ifitaniye na kenya nko mu bijyanye n'urucuruza cyangwa mu bindi hakaba hari ibanga runaka kenya ibitse none william ruto nagenda akarimena urumva zobateranije biriya bihugu naryo uno munsi ari mu makimbirane batari guhuza neza n'umukuru wiwe ari we uhuru kenyatta rero byumvikana ko kuba yaragiye avuga ngo ni private visit nawe atari umu private citizen ntibyari gukunda yuko rujya rugendo arurekurigwa mu gihe asanzwe atari ko aranarabwa byiza hari ibyo bari kumwikekaho eh, kuko batamushyigikiye eh, muri iki kibanza ariko ahiganirwa niko numva no kwishyura icyo kibazo Ah, hanyuma kasi mukayira kuri icyo ah, ku bwayo yari avuze ah, ruto kwitirira uruzinduko nka ruriya uruzinduko rwihariye ku- rw'umuntu ku giti cye kandi ari visi perezida w'igihugu nabyo byiba- bituma abantu bibaza byinshi
nibyo bituma abantu bibaza byinshi ariko politiki ya kenya nanone hari ukuntu itandukanye n'ahandi ibihugu hari ukuntu bigenda bikora diplomasi yabyo Ah, turebe umwanya wa perezida uhuru arimo muri aka kanya kuba atagiye kongera kwiyamamaza hari ukuntu bigabanya imbaraga ze bikamushyira mu mwanya mu cyongereza ijambo bakoresha ni lame duck president aba atagifite byinshi ashobora guhindura muri icyo gihe kuko nta kindi agitegereje uretse kurangiza manda ye byakabaye ahubwo umwanya nk'uyu nguyu awukoresha noneho gufasha uwari umwungirije kugira ngo abashe kujya mu mwanya kuba rero badaf- bafite kutumvikana ibyo ndumva byinjira muri iyo gahunda ariko abanyakenya abanyapolitike ba kenya bari bafite uburyo bazaga noneho fata n'ikindi kidasanzwe bos parike yari akomojeho avuga ati umunyapolitike kugira ngo ajye mu gihugu yakabaye asaba uruhushya ibuka mu matora muri kampanye z'ubugande abanyapolitike yaba ari Raila Odinga yaba ari William Ruto bombi baramanutse bajya Uganda ku minsi itandukanye bajya muri kampanye na perezida Museveni yagiye kwiyamamaza ajya muri rallies mu bi- mu bice bitandukanye ibyo ntabwo nta handi ubyumva muri ibi bihugu byacu bya hafi niyo umuntu ashyigikiye umuntu aramushyigikira ariko akamushyigikira mu ibanga akazana- akazaza noneho ku- kumuha u- u- ubutumwa bumushimira cyangwa se bu- bu- bu- bu- bumuha congratulations kubera i- i- intsinzi yabonye abanyakenya ariko uno munsi abanyapolitiki uno bageze munsi ku ruto rwego- ntabwo ari umu- u- umunyapolitiki usanzwe a- Bo- ari mu kibanza cya visi perezida Eh, Bosco re- bure- uretse uretse gato kasima asoza iki- igitekerezo cya Icyo mvuga ni uko, ni mu- ni muri kenya ni muri kenya honyine wari wabona urwego rugezweho abanyapolitiki bashobora kuba bari muri no muri izo nzego kuko na Raila Odinga ibuka we ko akiyita perezida mu mutima yumva ari we perezida yumva yaratsinze amatora nubwo atabashije kujya mu mwanya wa perezida kuba abanyapolitiki bombi barabashije kugenda bakamanuka bakajya muri kampanye y'ikindi gihugu bagahagarara inyuma y'umwe mu bakandida noneho barimo kwiyamamaza ibyo byonyine hari- hari hari ikintu byari bivuze bikomeye cyane fata noneho n'umunyapolitiki ukomeye i bugande robert cyaguranyi uzwi cyane kuri bobi wine muri aya matora aherutse nabo wari ukomeye cyane wasaga nk'aho ari we wari ugiye eh, wa- wari uhaye perezida museveni none wari umuraje amajoro mabi uwo uwo munyapolitike yagiye muri kenya baramwakira bamujyana noneho no mu- no mu gace ka uhuru park aza ngo aje muri konseri ariko konseri yateganyijwe ubona ari kampeyini yaje gukorwa so hagati y'ibihugu bibiri hari akantu karimo aho ngaho umuntu ngira ngo yakabaye yigengesera arebe neza iyo politiki aho igiye Ni- ndemera ngo nawe yuko uvuga ko uvuga ko yagombaga kubona uruhushya rwa perezida ntabwo tubizi ko atabonye uruhushya rwa perezida kuba byaraje kwamamazwa bigasakuza ahubwo noneho ikibazo baragifashe bagishyira ku mu- ku mu- ku- ku mushoramari w'umunyaturukiya wasabye amafaranga muri banki yo muri kenya ariko ikorera no muri uganda kugira ngo bajye gutangiza uruganda abanyakenya bumva yuko urwo ruganda rugiye gukora za sanitizers na mask eh, eh, zakabaye zifasha abanyakenya rwakabaye muri ruri muri kenya ariko uwo- uwo mushoramari yashi- yafashe icyemezo cyo kujya kubaka urwo ruganda muri uganda william ruto ajya kumufasha murumva harimo za nyungu za politike ariko noneho zishamikiye cyane ku nyungu z- z- z- z- z'ibicuruzi by'ubucuruzi kandi udashobora kuba wazihakura zimaze noneho n'igihe kirekire hagati y'ibihugu byombi iyo fagita ya perezida museveni muri iki gihe cyane amaze kubona manda nshyashya nubwo yari irimo controversies nyinshi ya- uko itavugwaho rumwe na benshi ariko ubwo yamaze kubona iyo manda imuha imyaka itanu yindi imujyana kugeza muri bibiri makumyabiri na na gatandatu afite uruhare rukomeye cyane urebye ko muri tanzania ahari perezida samiya ntabwo arabasha kugira imbaraga zihagije cyangwa ngo ahagarare ku ijambo agaragaze yuko ashobora ku- kugira uwo yashyigikira nk'uko iyo perezida magufuli aza kuba akiriho perezida magufuli yari inshuti ya raila odinga bazwi bizwi mu- muri public ajya n'iwe mu rugo kujya kumusura so a- i- i- i- iki kijemo politiki y'ibihugu by'ibituranyi kwinjira muri politiki ya kenya ndumva birimo kuzanamo akantu gashyashya noneho kagiye kuryoha cyane reka ndangize n'aka ngaka bwana edi ku bijyanye na- na- n'agaciro ka politiki karimo kuba igishobora guhindura ubu ngubu imirishyo uko uko bimeze gideon moyi umwana wa perezida wa nyakwigendera perezida Arap- eh, daniel arap moyi abaye yashyizwe mu bakandida bagiye gushyigikira raila odinga kandi bisa nk'aho birimo kuganisha aho ngaho byahita bihindura isura kuko abakarengini abanandi n'abakarengini ayo moko y'abakarengini ajyanye hariya babashije kubona umukandida ufite ijwi rikomeye bashobora kuba bahindura noneho imbaraga bakazishyira bakemeza yuko umujyaro we yaba perezida ariko noneho bagasigara bagifite ijwi kandi uyu kandi uyu Gideon Moyi yari mu nama yabaye kuwa kabiri yahuje perezida Ex- ex- nibyo ndimo kuvuga exactly yari arimo muri iyo nama gideon moya akomoka mu bwoko bumwe na, na, na william ruto ubwo urumva bamuzanye akajya ku ruhande rwa raila immediately byahita bihindura ya balance Aba- abumvaga yuko william ruto tugiye gutakaza ijwi ryacu hariya i- umujyaro we yahita abona bwa perezida kuko mu cy'ukuri yamaze kuba we iyo myaka yose ijemo hazamo abakarengini bagira moyi iyo myaka yo- yose yategetse noneho n'abajyaruwo nk'amoko manini makuru ahari nabo bakagira ijwi kalonzo musyoka ureda amaze kujya ku ruhande rwa raila odinga ava mu bakamba nabo bari mu mu moko amwe mu ma- mu moko manini mu gihugu ubwo urumva byagenda bikurura bikagaragaza william ruto icyamukuramo igihe gideon moy for example bamuzanye bakavuga bati nawe agiye kuba umukandida running mate tuvuge wa- wa wa raila odinga amaze kujyaho byahita bihindura isura muri iki gihugu muri iki bihe ukuntu bimeze urakoze cyane Kasim Kayira reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika shumbusha wiriwe neza shumbusha uranyumva shumbusha ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni Ah, Kasim Kayira ukivuga mu ma- ndi- ndifuza ko ugira icyo uvuga kuri ah, kuri aya makuru amaze gusoma mu kanya agaragaza ko ah, perezida uhuru kenyatta akomeje gushyirwaho igitutu ah, n'abantu navuga ko bari muri kampu ye cyangwa se bamushyigikiye ah, basa nk'aho bamusaba ko yahindura leta ndetse akaba yakwigizayo ah, abantu bo ku ruhande rwa ruto ayo makuru hari ayo wari wabona ese ubona byo byagira ingaruka ki ku bijyanye ah, n'aya matora ataha
Eh, ibyo ni ibihuha ariko mu- muri kenya urabizi icyiza cyo muri kenya amakuru a- a- arakwirakwira cyane ariko ari nako impuha nazo zikwirakwira igihe nk'iki ngiki nubwo kampanye zitari zatangira ku mugaragaro zo zaratangiye inshingira noneho ko ahandi navugaga ko perezida uhuru ubu ngubu ntacyo agifite agitakaza icyo akora cyose ni ukureba inyungu zamufasha mu byo agiye gukomerezamo imbere y'aho ah, nyuma ya- nyuma y'aho amaze kuvira mu butegetsi kuko nabyo bimaze kwegereza kuba yahindura guverinoma muri iki gihe bishobora kuba byatatanya igihugu noneho bishobora kuba byazana na za mvururu twari dutinye kuko ntuti- ntukeke yuko uriya muruto nawe yicaye adafite abamushyigikiye afite amajwi y'abamushyigikiye benshi kandi b'abasore cyane urenze abasore bashyashya noneho bafite ibitekerezo bishya ukurikije none abenshi rero wasanga bagiye ku ruhande rwa rayira ni ba banyapolitike bamazemo igihe nabo bashaka kugira ngo nabo bakuremo akabo vuba vuba urabona ufasha abanyapolitiki ba moses wetangura wazanye ba- ba ba kalonzo musyoka ba ba- ba musariya mudavadi noneho yazanye na kenneth peter kugira ngo agire ijwi ahindura hari urafashe ayo majwi yose ariko ni banya- ni abanyapolitike bashaje bari bamaze igihe bari muri politiki william ruto hari ukuntu noneho ashaka kugerageza kujya mu basore kuko iyo niyo ah, eh, eh, constituency ikomeye cyane ubu ngubu abantu abantu bose bajya kureba mu matora mu gihe bagiye muri kampeyini z'amatora hari n'abavuga hari n'aba- Abandi- hari n'abavuga ko ah, hari amatora aherutse ejo bundi mu gace ka Mount Kenya ubundi ni agace abantu bavuga ko gashyigikira ah, Jubilee ari ryo shyaka rya perezida Uhuru Kenyatta ariko umukandida wa ah, ushyigikiwe na Ruto akaba yaratsinze muri ako gace ubundi bidasanzwe absolutely absolutely ruto icyo yari arimo gukora we yaragiye akora icyo abagande bita kakuyege yagiye circere yagiye hasi atangira muri grassroots ajya mu baturage batora basanzwe I- aho twumvira izi mvuru izi- izi izi nduru za politike ziri hejuru zijya mu binyamakuru no, no ku mateleviziyo no ku maradiyo hari ikirimo hari ikirimo kujya imbere ku ruhande rw'abaturage basanzwe abanyakenya ubwo bajya mu matora ngira ngo tuzabona opozisiyo ikomeye cyane kumva ayo majwi ahome ko bamaze igihe kirekire cyane bavugirwamo bavugirwamo n'abo banyapolitike bari mu myanya yo hejuru ubu ngubu babonye shansi kugira ngo nabo babashe kugira ijwi ndumva bishobora kugira icyo byahindura cyane ariko bahinduye guverinoma urumva icyo byakora byaba byambuye william ruto bwa bushobozi na wa mwanya yari afite bwamushoboza kugira ngo ajye henshi ariko ibyitwa umutungo nta bukene afite bwamubuza yuko kuko nk'abanyapolitike muri kenya bafite indege zabo ku giti cyabo za helikopita iz'akajugujugu ni benshi nawe arimo rero ubwumva nta- nta- ntacyo byamubuza mu- ahubwo noneho byanamuha n'umwanya wo kugira ngo akore kampanye yuzuye ariko byaba bimwambuye wa mwanya w'ubuyobozi wo kugira iyo security iyo protection iri necessary muri iki gihe kugira ngo abashe kuba yakora kampanye ubwo rero bibaye urumva hari ibindi bishobora kuba byabyutsa yibuka ko hari ibindi bibazo korona vayirasi imaze kugira ingaruka zikomeye cyane amashuri yarafunze aba- ababyeyi bafite Mm.
ikibazo cy'akazi ubukungu bwaraza- bwarazahaye- bwarahazahariye cyane hari ibintu bibazo byinshi ku buryo ugize akantu k'imbarutso gusa ka- gashobora kugira ibindi bibazo kabyutsa udashaka muri iki gihe so kenyatta abaye afite ubwenge nakabaye ntekereza kuko a- ahubwo atakumva uko kumwotsa igicucu bam- bam- bam- bamwotsa ubu ngubu akaba yakwihangana iminsi ni iminsi noneho yamaze kugaragaza n'uruhande yanabireka bikazajya mu matora bikaba ariho ah, bimenyekanira urakoze cyane kasimu kayira reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika bikora imana francois wiriwe neza
mwiriwe neza uri he
mwerereye i kigali ikibazo cyawe
ikibazo ndagira ngo mumutumire imbabazi mukuru wabo ego
ese ni igihe perezida wa kenya yaba yarabonye kuri ya visi perezida we kugira ngo yaba atazamukurikira hari amatora y'ubutaha nizi ni ongera usubiremo icyo kibazo
ni iyihe mbogamizi umukuru wa kenya Mm.
yaba yarabonye kuri ya visi perezida we kuba yamubangamira kugira ngo yo kuzabasha kumushyigikira mu matora y'ubutaha U- ura- urakoze cyane urakoze cyane Ah, ah, icyo kibazo twari twakigarutseho gatoya ariko ah, frank mwine ah, kuri izo mbagamizi uyu mukunzi w'ijwi ry'amerika yibaza hanyuma na- na- nakubaze ah, kuba uhuru asa nkaho yamaze gufata icyemezo cyo kuzashyigikira umukandida utari william ruto kumushyigikira ni kimwe ariko kugira ngo uwo mukandida nawe azemerwe ah, n'abatora nabyo ni ibindi byo ubibona ute
urakoze edi reka mpande z'izi ikibazo cy'u- cya mbere muri imbogamizi imbogamizi mu by'ukuri iyo uzirebye ntabwo ari imbogamizi twavuga ngo ni izanganungu umuntu aranguye ahubwo imbogamizi ni za zindi za politiki imbogamizi za politiki zari zishingiye ku nyungu bari bafite bagiye gukora icyo twakwita alliance niyo bavugaga cyangwa ubumwe ubumwe bw'ishyaka kugira ngo bakore wibuke ko ntabwo bumvikanaga muri bibiri na karindwi ndetse bo bagiye ah, ah, ku- bahombi batwawe muri wa rukiko mpanabyaha rwiranye Ah, ah, ndetse mugenzi wanjye mu kanya yavugaga ko bisa nk'ibyarangiye ariko ntabwo byarangiye mu mategeko bavuze ko ba- batabonye ibimenyetso ibyo biragaruka n'ubundi ku nyungu za politike nkeka ko arizo zaba zaratumye ibyo bintu batari bijya kure bishoboka ko n'izo izo izo- ibyo bimenyetso n'ubundi bizutse ubu ngubu bishobora kubyutsa urubanza abo bantu wenda bakazasubirwa mu manza nubwo tumaze kuyaturira muri politiki icyumba rero inyungu nta mbogamizi hari ahubwo imbogamizi ni inyungu za politike bari bahuje cya gihe ubu basa nkaho badahuje kubera ko barimo kuzana iyo urebye ah, umugabo bita kenyatta turiho ubu ngubu yazanywe n'umuntu bita moyi moyi niwe wamuremye burya ya- yari n'umucuruzi yishakiraga iby'ubucuruzi we adashaka kujya ku butegetsi baramurema ariko bisa nkaho nawe ashaka kuzitura umuhungu mwavugaga mu kanya bita gidiyoni mori usa nkaho nawe urimo kugaruka mu ishyaka rya kane wo mu karengini ari nawe uri mu mu- mu bwoko bw'uyu william ruto bigasa nkaho iyo bata- badashobora kumvikana gidiyoni mori ashobora ku- ku- kuza ndetse akanatwara umwanya ukomeye ah, mu buyobozi ashobora kuza ah, amatora arangiye ariko tugeze ku cya kabiri wambazaga cy'uko ah, uhuru kenyatta
gushyigikira umukandida yifuza ni kimwe ariko kugira ngo uwo mukandidwa uwo mukandida nako azemerwe n'abatora nabyo ni ibindi Ya- nibyo abantu benshi basesengura politiki bavuga ko kuba adashyigikiye ruto ntabwo bivuze ko ruto ashobora kuzatsinda n'ayo matora
Eh, ni- niryo edi ah, iyo urebye ah, imbaraga ubu ngubu kenyatta afite bisa nk'izigabanutse ariko twibukiranye ko amatora yo muri kenya akorwa cyane n'amoko yabo niba niba abacuku yose bashobora kumvira ah, kenyatta abajaruwo bakumvira ah, raila odinga bakarengini ba william ruto bagahinduka bakajya kuri moyi gidiyoni bishobora guhindura bishobora guhindura umukino ku Cya- buryo cya- cyangwa- William Ruto cyangwa se ashobora ayo majwi y'abakarengini akagabanywamo kabiri
urakoze cyane urakoze cyane bishobora guhindura umukino nubwo tuvuga ngo uhuru kenyatta a- ata- a- ntabwo asa nkaho agifite imbaraga za- za- z'ubutegetsi ariko afite imbaraga zishobo- zishobora kuyifuwetinga cyangwa guhindura imyumvire y'abacukuyu uburyo bashobora kwibuka kandi nabonye abanyasa benshi bose basa nkaho bazashyigikira raila odinga akabaza bakaza bose bakajya mu rwa- mu- mu- mu- mu bumwe bwa uhuru bakajya mu bumwe bwa raila miliyoni moni moyi karonzo musoka na wa wundi we tangura urumva bose wasanga bazakora ubumwe bushobora kuzagabanya cyane imbaraga imbaraga za william ruto ariko njyewe nkabona ko akiri umutoya burya william ruto igihe cyose nakomeza u- imbaraga yari afite burya bamuta hasora imbaraga nazikomeza agakomeza ah, ibicyo- ibi- ibyo yakoraga muri politiki n'ubundi ukuntu yaje burya avuye ahantu hatazwi bishobora n'ubundi nyuma y'aba bagabo ashobora kuzaba umutegetsi wa kenya urakoze cyane ah, bwana frank mwine Ah, mu kanya turaba twegereje umusozo w'iki kiganiro ariko bosco ku bwayo wigeze ah, gukomoza ku kibazo cy'uko raila odinga nubwo benshi bakomeje kumushyira mu majwi ko ari we ah, ushobora kuzahatana na william ruto ah, ku giti cye ntabwo arabitangaza hari ikintu gishobora gu- kuba cyaba cyatuma atiyamamaza
Ah, ugiye kuraba nubwo nyine ah, areka kubivuga kugira ngo abantu yifuza ah, ko bokorana badahava bacika intege hataragera ngo banke eh, kuja hamwe bariya abantu bari bari kumwe muri eh, muri nasa urabona yuko ah, nka mudavadi yari yamaze gutangaza ko agiye kuzitoza ku giti ciwe eka na musyoka aravuga ati rayira yari amaze kumpemukira kenshi aravuga ko atazongera kumushigikira Ah, ubwo rero areka gushoka atangaza kugira ngo hatagira benshi baca bavuga ati ko ari uyu twebwe tuvuyemwo hari amakarikire politiki bakibandanya ibiharuro bakora hari aho bavuga ati ashobora kuzitoza hakitoza uriya mugavana w'i mombasa ah, ali ariko byose ugiye kuraba impera n'impera nta wundi mukandida n'uyu nyine eh, Raila Odinga hanyuma hari uwigeze kubaza abaza igituma ah, uhuru yavuye inyuma ruto ugiye kuraba ah, ruto uhuru yaramukoresheje eh, nka bimwe nyine eh, a- a- akunze kuvuga uyu muhasura ah, ruto ko agiye guhereza abanyagihugu za wilba ntuze in- inkorofani yamukoresheje nawe nk'inkorofani U- uyu munsi rero ntakimukeneye yaramukeneye ko bafashanya kuri kiriya gihe bari bafise ikibazo cyari gikomeye eh, cyo muri eh, lahe ruriya rubanza rwari rukomeye bategeza kuruburanira hamwe hanyuma kandi yari amukeneye muri ibi bihe by'iyi manda ya kabiri eh, kuko burya ruto ugiye kuraba ni umuhanga mu bijyanye muri bimwe twita mu gifaransa harangera popirasiyo ku kubwira abanyagihugu ku- kubigisha ugasanga arabigarurira ko ni umuhanga cyane uno munsi akoresha ikintu kivuga ngo ngo ngo ni hasla yashyizeho ikintu kivuga ngo agiye kuzoshaho politiki yo guhera hasi baduga hejuru ngo bo ibyo bakora bahera hejuru bamanuka hasi Ah, ak- akiyegereza cyane cyane rubanda nyamwinshi bariya abantu ah, ah, b'abakene bari hasi bugwaruka mugenzi wanjye yari yabivuze kasimu usanga rero oh, ubu- uno munsi raila nawe amahirwe afise ni ay'uko yogumana na bariya bantu eh, bose mbere na gideon nk'uko babivuze akamwiyegereza benshi banabivuga yuko gideon ashobora kumugira ah, kuzomugira vice pre- eh, eh, umudipi wiwe eh, deputy president kugira ngo bikunde bya bakarengire nabo arabe ko yobigarurira ko amakarikire rero Raila uno munsi ariko arakoresha ni amakarikire afatiye ahanini ku bijyanye n'amoko ari muri kenya ariko ikibazo kihari ni uko uno munsi abakikuyu nta mukandida bafise kandi ugiye kuraba ah, aba bakikuyu benshi ntibariko barashigikira cyane eh, uyu o- Raila Odinga abenshi bariko bashigikira bashobora kuzoshigikira ruto n'ubwo nyene atari uwo mu bwoko mu bwoko bwabo nico gituma ah, biragoye cyane aya matora azoba agoye cyane kumenya inzira ajana rero o- o- o, naho atarivuga Raila niwe mukandida ni amakarikire politike gusa kimubujije kwivuga kasi mukayira mu gusoza ah, ah, bosco yaravuze ko ah, ruto asa nkaho nk'uwakoreshejwe nk'ingorofani Eh, ariko mu ku- mu kumukoresha gutyo ruto nawe ntabwo ya- yigeze acika intege ngo ah, abe yakwegura cyangwa se ave mu butegetsi ibyo byo byaba byaratewe n'iki hari icyo yabaraga yifuza kuzageraho nubwo ya- yabonaga ko asa nkaho yigijwe ku ruhande
ahubwo nicyo navugaga nicyo nabonaga ari inyungu nawe yacyungutsemo nubwo yakoreshejwe ariko yacyungutsemo kuko byatumye abona uwo mugisha wo kumanuka iyo hepfo urumva iyo gahunda bosco yavugaga ijyanye no no kuva hasi aganisha hejuru ni ukuvuga wa muturage wo hasi noneho nawe abashe guhindura amikoro ye abashe kugira ubuzima bushya ariko ashingiye noneho kuri ayo mikoro mashyashya n'ubwo bubasha yaba ahawe n'ubwo bushobozi yaba ahawe kubera icyo leta izabasha kumukorera icyo ruto yakoresheje ni uwo mugisha wo kugira ngo amanuke hasi mu baturage abashe noneho kubegera abe- ni- ibyo navuga ni iyo kampani ubwo yamaze kugera akinjira muri izo ma- ma- muri ayo magurupe ya- y'abasore urabona amagurupe nka amakoperative cyangwa nka sakozi muri kenya imbaraga zifite zifite imbaraga zikomeye cyane baba ari abanyonzi b'amagare baba ari abatwara za moto baba ari abatwara amatagisi amatagisi vuwatiri cyangwa amatagisi aya ngaya asanzwe usanga mu rwego yaba ari- ari abahinzi borozi usanga ayo mashyirahamwe afite imbaraga zikomeye cyane ku buryo ku rwego rw'abaturage usanga ibikorwa bagenda bakora bifashanya bikomeye cyane ku buryo leta igira akantu ikora gatoya cyane usanga kagize ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu basanzwe uriya mu rutoya yakoresheje uwo mugisha amanuka hasi n'uva ashobora kuba yakoresha nubwo yakoreshejwe bishobora kumugirira akamaro niba bigiye muri ya majwi ariko ikibazo haracyari abanyapolitike bagifite izo mbuga zita- z'ibitangazamakuru babasha kuvugiraho noneho ya magambo ashobora kuba yahindura abantu wa muntu usanzwe akaba ashobora kuba yagendera mu kigari nawe atamenye uko agenda william ruto ah, amenshi bavuga ko afite amayeri menshi muri politike Ah, cyane Mm.
hari n'abavuga ko umwaka u- ari mwinshi cyane ku buryo bishobora guhinduka twisanga yongeye kwigarurira uhuru kenyatta ibyo byo byashoboka
Wa- eh, bishobora kudashoboka kubera gahunda zigiye zishyirwaho kugira ngo bi- bi- bi- bi- noneho babashe guhererekanya ubu- ububasha cyangwa ubuyobozi mu- mu- mu- mu mahoro noneho nta n'imvururu zibaye kuko bagerageje ku- ku- ku- kubyihanangiriza kuva mu byabaye mu bihumbi bibiri na karindwi ibihumbi n'umunani bagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo ubutegetsi bubashe guhererekanwa neza niyo mpamvu kugira ngo uhuru kenyatta avuga ati ruto erega turimo turamuvuga ibigwi byiza ariko nawe afite ama- afite amanyanga menshi cyane hari ibi- gahunda zi- zijyanye no no kugereza imitungo yagiye arerwarerwamo n'ubwo ubwo ndavuga yararezwe ntabwo ntabwo ya- ya- ntabwo ibyo byaha byamuhamye ariko byagiye bigaragara muri muri politiki mu myaka yabaga muri minisiteri ijyanye n'ubuhinzi byagiye bigaragara ayo maguye arimo aho ayo maguye agenda aziramo rero icyo bifasha umuntu uwo ari we wese ushaka kumurwanya ni uko yabona urwo rubuga ariko mu gihe akiri muri uwo mwanya perezida uhuru kenyatta a- akoze romanima agahindura leta uko imeze ubu ngubu akazana kabineti yindi mbere y'uko amatora aba ibyo bishobora kugira ingaruka kuko noneho uwaba aje wese eh, iyo iyo kabineti yaba izi aba ari kabineti igiye gukora amatora ataha So, ubwo urumva hagize igihinduka cyose cyaba kirimo agakino gakomeye gideon moyi a- abaye atangajwe ku ruhande rwa raila odinga nawe byahita bitangira guhindura nk'uko wavugaga kugabanya amajwi cyangwa se kwimura ya majwi na- n'abari bafitemo ikintu cyo gutinya n'ibigiye kuba bagasanga baragiye bosco hari impamvu avuze ikomeye cyane abakikuye kugeza muri iki gihe amajwi yabo ntabwo aramenyekana neza aho ajya nubwo basa nkaho bashyigikiye buriya mu ruto babikora kubera ko yashyigikiye uhuru kenyatta wabo aza nyuma ya, ya, ya, ya kibaki mwayi kibaki yavuyeho Ah, ntabwo baramenyekana neza aho bahagaze muri iki kibazo igihe rero haje umukandida ugaragara nk'ubu ngubu bagiye bakurayo Pe- peter kenneth ntabwo ntabwo ari wa mukandida wavuga ngo ni wa mu- u- u- u- ugaragara cyane uzwi cyangwa ushobora kuba wahindura politiki y'abantu cyane ariko haracyabuze ijwi ry'umukikuyu uhagaze usobanutse ushobora kuba yajya uruhande rero yajyaho rwahita rugira imbaraga zidasanzwe Kasi- yajya ku ruhande rwa rayira cyangwa kuri buriya mu ruto bishobora kuba nabyo byafasha guhindura umurinzani uko umeze ubu ngubu muri iki gihe kasim kayira umunyamakuru w'inararibonye wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye mu karere no ku rwego ntu- mpuzamahanga nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomeye cyane muri politike ya kenya kandi ngusaba ko ubutaha amatora yegereje nanone twakongera tukakigarukaho wakoze cyane
murakoze namwe nshimire kandi nawe bosco ku bwayo nawe ukurikiranira hafi politiki y'icyo gihugu cya kenya mu gihugu cya kenya nawe ndagu- ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
mwakoze namwe kudutumira ibihe byiza frank mwine nawe ndagushimiye cyane
murakoze cyane edi ibihe byiza murakoze nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma cd ndetse na fasil gebeyeho ndetse namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro muri studio ya cyenda mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe